dura dursoo suuraan tun suuratul hujuraat jedhamti isiin suuraa madiinaati aayaanni isi'ii kudha saddeeti isiin eega suuraa mujaadila'aatii buute lakkooysi isi'ii afurtamii sagali bismillaahi irrahmaani irrahiim jalqabni dubbi'ii maqaa rabbii rahmata qabuuti yaa ayyuha alladhiina aamanuu يا ور ربي رسولك أمنه لا تقدموا بين يدي الله ورسوله دلقا في جتشلئين ربي في رسول إساء محمد درة هندبرنا يو إذنين إسنيف قد أمتملي يو نمني رسول ربي وقافته إسا دره deebisuu dhabu yoo wajji yaa'an dura deemuu dhabu yoo wajji nyaatan dura jalqabuu dhabu heera rabbii dhiisanii heera biraa muruu dhabu rabbi dura dabruu dhabuun rasuula isaa qur'aana isaa dura dabruu dhabu wattaqu allaha rabbi sodaadha waan inni jedhu dhagaya inna allaha samiicun caliim rabbiin waan isin dalaydanii fi waan isin jettan ni dhagaya ni beeka yaada keessanii fi haala keessan hunda beeka rabbiin warra rabbitti amane nabi muhammad guddisuutti gorsee akki je'e يا أيها الذين آمنوا يا ور رب أمني لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي وقان بمحمد برت دبتا قوك أتيسا قوك أنا بمحمد قل هندبرسنا هقا إني دبته ولا تجهروا له بالقول أمس hoggaana bi Muhammad dubbiftan qooqa ol fuutanii hin dubbisinaa ka jahri bacdikum libacd akka ifi walitti iyyitanii wal dubbiftanitti maqaa qulla'aan hin yaamina'a akka ifi maqaa qulla'aa wal yaamtanitti yaa rasuula allah yaa nabiyya allah je'a isa kabajuu jecha wanni aayanni tun buuteef araba baadiyyaatu kanneen nama guddaa kabajuu hin beeyne nabi muhammad maqaa isaatiin yaamuu ture duuba rabbiin adaba isaan barsiisuufi aayata tana buusee akka ifii wal dubbiftanitti nabi muhammad hin dubbisinaa je'een an taxbaxa acmaalukum akka dalagaan teessan isin duraa hin banne wa antum laa tashcuruun isinii quban qabne maalif nabi muhammad biratti wacanii akka fedhanitti dubbatuun isa kabajuu dhabu isa xiqqeessu nabi muhammad xiqqeessun kufri'i nama kafare dalagaan isaa duraa baddi kanaaf jecha nabi muhammad kabajuun diin isaa sunnaa isaa aalii isaa qur'aana guddisuun kabajuun dirqama waan san guddisuun nabi guddisuu waan san xiqqeessuun nabi xiqqeessu'u إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله ورهقان بمحمد برجل قوك أدكبت أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى إسان warra rabbiin qalbii isaanii soda'aaf qulqulleesse kan sodaa rabbiitiif bal'isee irraa mul'atte lahum maghfiratun wa ajrun caziim jarri sun araaramaa fi sawaaba guddaa rabbi biraa qaban sun jannata akkasuma hoggaa qur'aanni qara'amu hadiisni nabii qara'amu kabaju'uuf qooqa gaqqabatuun karaan isaa kanuma إن الذين ينادونك من وراء الحجرات ور ألمن كيتتي ست للبيس يامو أكثرهم لا يعقلون الرهدون إساني إنما هند إساني خبجاءتك أبدو هم بيخا أدبهن أبن إنما أيلين أبن مالف أيلين نبي ربي ديسي نموما غرغدا هند برتي أدبك أبات أتي نما كافتي wanni aayanni tun buuteef odoo nama hunda qabattuu orma tokkootu warra baadiya'aatii nama torbaataman ni gayanii dhufanii masjida seenanii nabi muhammad kan waytii zuhuri'ii yookaa orra'aa mana seenee hara baafatu utti jiru qooqa ol fuudhanii. akkuma aadaa warra baadi'atti naamusa mal'etti lallabanii nutti gabbayi je'aniin nuti warra yoo nama faarsine nama san ol fuunu kan yoo nama arrabsine gannama buufnu takkaa gannama buusu je'aniin nabi muhammad akki je'e. odoo warri adaban qabne kun warra hegeree qabu kan warra akkaan namicha an rabbi ifiin je'u kan dajjaal je'amuun lolu tayuu baatanii silaa abaaretan rabbitti hadhee rabbiin isaan fixa je'an. odoo jarri sun habajaa teetiif obsanii taa'anii hattaa takhruja ilayhim lakaana khayran lahum hanga ati itti gabbaatu santu isaaniif rabbii fi nama birattillee irra caala wallaahu ghafuurun rahiim rabbiin nama isaanirraa qajeelif ni araarama rahmata isaaf godha تنافوا عذاب إسانتهم بوسن يا أيها الذين آمنوا يا ور ربت أمن إن جاءكم فاسق نمني dhugaa dubbatun isaa hin beekamin yoo isinitti dhufe binaba'in odu'uun yoo waa isinitti odeesse فتبينوا أجأ في كجبة وان إني أديس الدامبرة خخدا يوكا هبدا أدو وان إني جئ هندلين أن تصيبوا قوما بجهالة أكا كرام لي أمتتك هنجلا فني أكا ولالا waan dubbiin taate wallaalaf dubbii nama akka malee odeesse jala deemtanii nama hin miineef fatusbixuu calaa maa facaltum naadimiin yoo dubbii nama dhugaa hin dubbannee jala deemtanii waan inni isiniin je'u dalaydan ni sheenoytanii yoo dubbiin akka inni je'e tayuu dhabuun mul'atte wanni dubbiin tun dhufteef nama tokko nabi muhammad biyya takka irratti shuume nama kanaa fi ummata san jidduu waldiddaa durtu jira duuba namichi kun hoggaa dalagaa isaa qabatu'uuf biyya san dhufu warri biyyaa bayeeti dhiyeeysu'uuf nama nabi muhammad nuu erge je'anii qeebalu'uuf afaan bayan haa tayuu namichi kun warri biyya sanii na ajjeesu'uuf natti baye je'ee kara'aa deebi'ee jarri sun haqa isaanirra jiru kennuu didanii na ajjeesu'uu ka'an je'ee nabi muhammaditti odeesse jarri sun dubbii isaa dhageenyan nabitti dhufanii nuti isa qeebalu'uuf baane malee isa ajjeesu'uufii miti nuti waan rasuulli rabbii je'e didu'urraa rabbitti maganfanna je'an hoggaasan nabi muhammad dubbii hubatu'uu jecha dhoysa'aan biyya sanitti nama tokko ashkaraa wajji ergee yoo alaamaa islaamummaa irraa garte tolte hoggaataan akka kuffaara gootu godhi je'een duuba namichi sun waytii magribaa dhokatee dhaqee isaanii azaanee salaatu arge ishaa'iidhas akkasumatti isaanii salaatu arge akkasitti isaanii ibaada'atti jabaatu argee deebi'ee nabitti odeessee akkasitti rabbiin balaa jalaa orma san baasee sheenaa dili'itti yookaa cubbu'utti wallaalan seenuu jalaa orma islaamaa baase tanaaf jecha yaa warra rabbitti amane oduu nama nama walitti diruu hubadhaa takkaa hubattan malee dalaga'arran oolchinaa واعلموا أن فيكم رسول الله واتك بيخا إرجما ربيت إسن كيس جرا وان كجبا ittin odeessinaa rabbiin dhugaa isa beeysiseeti saaxil baatanii yoo kijibaan waa itti odeessitan لو يطيعكم في كثير من الأمر إرجما ربي أدوان إسن إتي أديستن هند كيستي أكا إسن فيتنتي إسن دقايه إسن جل deeme la'anittum silaa rakkoo badi'ii keessa buutan tanaaf jecha nabi muhammaddu waan isinii tolu kan addunyaa aakhiraatti isin fayyadu isinirra beekaa nabi muhammad yaada isaa jala deemuu barbaadaa isa kabajaa waan kijibaa tan nafseen teessan jaalattu ittin odeessinaa lubbuun waan hamtu'utti dubbii rabbii didu'utti nama kaaftii shayxaanan wal taatee ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم haa ta'uu rabbiin iimaana guutuu isin jaalachiisee qalbii teessan keessatti miidheyse hanga iimaana waa hundarra caalchiftanitti iimaanni guutuun qalbi'iin dhuga'oomsanii arrabaan dubbatanii qaaman dalagu وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان akkasuma rabbiin kufri'ii fi fisqii waan garaan qabne afaaniin dubbattu ammallee waan dilii yookaa cubbuu ta'e hunda isin jibbisiise ulaa'ika humur raashiduun warri iimaana guutuu qabu sun warra qajeele kan diin isaanirratti cimee jabaate فضلا من الله ونعمة ربين نبي محمد إساني إرجي إيمان إسان جالت شيسي كفري أما اللي دلي إسان جبسيس فضلي يوكا تلا أولو ربيتي أما اللي نعما إساتي أنني إساتي والله عليم حكيم ربين كان وهند بيخو kan xikmaa qabu kan waan malu malee hin dalagne odoo nuyi illeen keessa isii wallaalle وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا يوتو تلما كمؤمنا وللت فأصلحوا بينهما دبي جد التلالا والتاسسا ولت أرارسا فإن بغت إحداهما على الأخرى يوتو تلمان الرا توت تكا أرار يوكا صلحي ضد فقاتل التي تبغي إسي إيغا من قدون دبي لالتي أرار ضد سنين لولا اتدولا حتى تفيء إلى أمر الله hanga isiin araara qeebaltee haqatti shari'aa rabbii heera obbolummaatti deebitutti fa'in faa'at duuba yoo haqatti deebitee warra haqaatiin loluu dhiifte fa'aslixuu baynahumaa bil'adl haqaan yookaa garaan walitti araarsaa walitti tolchaa wa'aqsixuu walqixxeessaa walin dabarsinaa inna allaha yuhibbu almuqsixiin rabbiin warra qixxumma'aan dalagu jaalataa innama almu'minuuna ikhwa warri rabbitti amane hundi obboleeyyan diinii fa'aslixuu bayna akhawaykum obboleeyyan keessan lamaan waldide jidduu tolchaa karaa qixxumma'aatiin karaa wal caalchisuu dhabuutiin wattaqullaha rabbi sodaadhaa waan isiniin jenne akka isiniin jennetti dalagaa la'allakum turhamuun akka rabbii isin uumee waan kanatti isin ajajirraa رحمة أرجى التنيف يا أيها الذين آمنوا يا ور ربي في رسول أومس لا يسخر قوم من قوم إيرتتيسا إيرا تفة هنتكيس عسى أن يكونوا خيرا منهم جرس ربي برتي إسان الرجال أوت ملاه ولا نساء من نساء بيري أوكا دلان كيسن دلا كيسن هنتفتن هنتكيسن عسى أن يكن خيرا منهن ور إسين إكيستو يوكا تفتسن ربي إساني برتي إساني الرجال أوت ملاه wanni akkaan mu'minarraa barbaadamu obboleessa isaa kan diin tuffatuu dhabu inumaa waanuma rabbiin uume hundaa tuffatuu dhabu ormi islaamaa kan dur waan rabbiin uume hunda tuffatu irraa of eeguu turan. isaanirraa namni tokko akki je'e odoo nama tokko kan re'ee luugu takkaa hodhu argee itti kofle akka isaa san dalagu utti rabbiin nageessu un sodaadha. Abdullaahi ilmi Mas'uud akki je'e balaan jecha arrabaa jala deemtii odo'on saree tuffadhe rabbiin sare'etti gara nagalchu un sodaadha je'e. Maymaakni Oromoo akki je'u namni du'a hiriyaa arge namni du'a jaalaa arge ta'ifii arge walaa talmizuu anfusakum lubbuu teeysan hin fafeessinaa hin dheeybeessinaa nama arrabsitanii ifin arrabsinaa kun ma'naa lubbuu ifii fafeessu'uuti maalif namni tokko yoo nama tokko arrabse duuba namni sun itti deebisee isa arrabse akkuma waan if arrabseeti akkuma waan ifii if arrabseeti takka ma'anaan isaa namni obboleessa ifii eeybesse akkuma waan if arrabseeti if eeybesseeti waan mu'minni hundi akka qaama tokkoo ta'eef walaa tanaabazuu bil'alqoob maqaa jibbitaniin wal hiyyaamina maqaa qoosa'aa kan abbaan hin feenen hiyyaamina akka yaa kaafira yaa badaa takkaa dabaa waan kana fakkaataa kan maqaa mogga'aa kan inni beekameen hin tayin ammoo yoo maqaan mogga'aa takkaayuu qoosa'aa sun kan inni isaan malee hin beekamne ta'e akka shaan qoofaa bitawoofaa isaa yaamun hin dhoowwamu yoo inni jibbe malee ammoo maqaan mogga'aa takkaayuu qoosa'aa kan faaruu beeysisu. kan faaruu beeysisu yoo ta'e isaa yaamun hin dhoowwamu akka jiisaa jaaraa mooyataa faa jechu'u bi'isa lismul fusuuqu ba'da al-iimaan wanni dubbanne sun wal tuffatu'uu fi wal xiqqeessu'uu fi maqaa hama'aan wal yaamun yoo heddummaatte. karaa gaari irraa nama baafti faasiqa nama gootii duuba eega mu'minaan yaamamanii faasiqaan yaamamuun maqaa hama'a ومن لم يتب namni waan san hin dhiisin namni nama xiqqeessuu yookaa tuffatuu hin dhiisin kan maqaa namni hin feenen nama yaamuu hin dhiisin kan nama arrabsuu hin dhiisin fa'ulaa'ika humu zaalimuun isaan warra cubbuu dalagee if miidhe yaa ayyuhalladhiina aamanuu yaa warra rabbii fi rasuulatti amane ijtanibuu kathiiran min adhann seeyinsa heddu irraa fagaadhaa yoo warra keessan takka nama birarraa waa dhageessan takka dalagaa takka irraa gartan waan dhageessanii fi waan gartan san waan hamtu'utti hin fudhatinaa gaqqabdanii laaltan malee maaliif namni waan hamtuu irraan fi'iin je'uun takkaa dalaguun ni mala tanaaf jecha waan obboleeyyan keessanirraa isinii mul'ate daftanii hamtu'utti hin hiikinaa yookaa hin fassarinaa inna bacda dhanni ism seeyinsi gariin cubbu'u dili'ii waan hamtuu keessa nama buusaa gaaf tokko abbaan intala isaa ziyaaru'uuf biyya takka dhaqe duuba galgala rooba keessa mana ilmoo isaa gahe isaa hollatu jaarsa dullachaa duuba intalti isaa nyaata kenniteetifi hoggaa hirriibni gayu waan huccuun isaa bishaan taateef huccuu isi'ii cinaa tokko isarra keessee rafan jaarsi isi'ii hoggaa halkan keessa galu isaanii rafu arge garraan alagaa seeyee ajjeesu'uu laallate haa tayuu san dura namni isa gorse akki je'een hin jarjarin duuba gorsa san yaadatee irraa if qabee yaamee yoo ka'anuu hunoo abbaa isi'iiti akkasitti rabbiin qaanyii abbaa jaarti'ii ajjeesu'uu jalaa baase tanaaf jecha waan nama hamtu'uun hin beekaminirraa sii mul'ate hamtu'utti fudhatuu dhabuu ammoo waan nama cubbu'uun beekamirraa nuu mul'ate waanuma nuu mul'atetti fassarra akkasuma nama hundatti garaa tolanii sharrii keessa bu'uunis gaari'ii miti gariin seeyinsaa ni barbaadamaa keessattuu diina kee ifirraa eegu'uu jecha walaa tajassasuu hamtuu namaa jala deemtanii qoqqottanii hin mul'isinaa kafana namatti qabaa nama hamtuu mu'minarraa arge dhoyse rabbiin addunyaa aakhiraatti hamtuu isaa ni dhoysaa ammoo nama hamtuu namaa jala deemee kan isaan dhoysa'aan dalagan dirree baasee qaanesse rabbiin eeybii isaa takkaayuu qaanii isaa jala deemee saaxil isa godhee qaanessuu hin oolu addunyaa aakhiraatti walaa yaqtab ba'dukum ba'da gariin keessan garii keessan hin hamatin waan hamtu'uun isa duuba isa hin dubbatin kan inni waan saniin isa dubbatuu hin feene waan san inni qabaatuu namni isaa qabaatuu horiin isaa qabaatuu waanuma namni waan saniin isa duuba isa dubbatuu hin feenen isa dubbatuun hama je'ama wanni akka hamatti jiruu wajji jireenyaa balleeysu hin jiru wannummaan hama je'ameefuu hammeenya isaatifi tanaaf rabbiin hama foon nama du'ee nyaatuutti fakkeessee akki je'e ayuhibbu ahadukum an ya'kula laxma akiihi meytaa simee tokkoon keessan foon mu'minaa isaa du'e odoo kennanii fi nyaatuu fedhaa fakarihtumuu hin feetan jechuu duuba mee isa hamatuun akka isa du'aadhaa nyaatu'uuti akkamiin du'aa nyaatuu jibbitanii isaa jira'aa nyaattan namni akkuma hoggaa foon isaa tuqame laalatu hoggaa gurri isaa tuqame qalbiin isaa laalatti ka du'e inuu hin laalatu. akka nu mul'atutti ammoo inni numa laalata nuutun garre malee tanaaf jecha nama du'e hamatuun akkuma nama jirutti dhoowwama wattaqullaaha rabbi sodaadha'a nama hamatuu dhiisa irraa toobadhaa nama hamattanirraa dhiifama barbaada yoo nu miidhaa hin sodaatin yoo sodaattan takka nama du'e ta'e araara hadha'aaf inna allaha tawwaabun rahiim rabbiin tawbaa nama gara isaa deebi'ee ni qeebalaa rahmata isaaf godha yaa ayyuhannaas yaa ilmaan namaa ilmaan aadam innaa khalaqnaakum min dhakarin wa unsaa nuti dhiira fi dhala arraa isin uumne dhiirti aadamii dhalaan hawwa'a wajacalnaakum shucuubaa isaan lamaanirraa isin uumnee isin heddummeeysinee damee damee isin goonee saba saba isin goone takkaa lammii lammii isin goone waqabaa'ila ammallee gosa gosa mana mana ibidda ibidda isin goone fakkeessa'aaf oromoon saba boorana'aa fi bareento gosa ilmaan boorana'aa kudha tokkoo fi ilmaan bareentumaa shanan mana mana je'aman jara kana hunda rabbumaatu uumee heddummeeyse litacaarafu wanni isin ilmaan aadam ummata ummata isin godhee gosa gosa isin godheef akka wal barattaniifi malee akka wal wallaaltaniifi miti akka tokkummaa teessan eeydaniifi malee akka wal diddaniifi miti wanni wal baraniin yoo bakka takkaa jiraatan maqaa walii beeku'uuni yookaa aada'aani wanni ummanni biraa ummata oromoo beekun aadaa isaanitiini aadaa afaanii tayuu. aadaa biraa tayuu oromoon wanni ummata biraa beeytuun aadaa isaaniti aadaa uffataa tayuu aadaa biraa tayuu nama tokko uffata isaa argu'uun warra hindiiti takkaa warra misraati jechuun ni dandayama takkaayuu ni dandeessa yoo aadaa isaanii beeyte. Tanaaf aadaa walii baruun barbaadama. Waan aadaa walii baruun wal bar'utti nama geessuuf jecha waan wal baruun walii tumsu'utti nama geessuuf. Waan haala walii baruun nama jiraa ummata jiraa bar'utti nama geessuuf. waan sanirraa nama yookaa ummata rabbi sodaatee haqa isaa ammallee haqa namaa hundaan dhaabbatu baraniif jecha. إن أكرمكم عند الله أتقاكم duuba irra caalan namaa yookaa ummata rabbi biratti nama rabbi sodaatu kan haqa namaa hundaan dhaabbatu kan nama ummata ummatatti gosa gosatti addan foone isa kan wajji dhaabbatanii dalaganii haqa hunda guutuun dirqamaa wanni namni kun rabbi sodaataa beekaniin haqa rabbii kan rabbiin isarra kaayen dhaabbatu haqa lubbuu isaatiin dhaabbatu haqa gabrootan rabbii hundaan dhaabbatu waan biraa dhiisi haqa mukaatiin dhaabbatu faayidaa malee ciruu yookaa muruu dhabee إن الله عليم خبير Rabbiin kan gubba'aa fi keessa keessan beeku kan waa takka isarraa hin dhokanne qoolat al-acraab arabni baadiyaa tokko abaar itti buunan buqqa'anii ilmaanii wajji madiinaa dhufanii udaanin karaa madiina'aa karaa mandara madiina'aa balleessanii waan nyaatan argatu'uuf nabi muhammadiin akki je'an aamannaa nuti qalbi'iin dhugo oomsine amanne sadaqaa nuu kenni nuti akka gosa abalutti siin hin lolle je'anii lolaan mal'etti amanuu isaanii nabittiin dhaaddatan duuba rabbiin nabiin akki je'e qul lam tu'minuu wanni isaanin jettu keessan amanne hin je'inaa walaakin quuluu aslamnaa haa tayuu gubba'aan islaamoyne je'aa wanni isinirraa argame islaamaa iimaanaa mitii ولما يدخل الإيمان في قلوبكم takkaa iimaanni qalbii teessan hin seenne seenunni khajeelama malee وإن تطيعوا الله ورسوله duuba yoo rabbii fi rasuula isaa dhageessanii keessa fi gubba'aan amantan لا يلتكم rabbiin isinirraa hin ir'isu من أعمالكم شيئا waa takka sawaaba dalagaa teessanii hin ir'isu inna allaha ghafuur rabbiin kan mu'minaaf araaramu rahiim kan rahmata isaaniif godhu innama almu'minuuna inumaa mu'minni warri dhuga'aan islaamaye الذين آمنوا بالله ورسوله ور ربي في إرجماء إسا محمد qalbi'iin dhugo oomse summa lam yartaabu kan eegasii hin shakkin kan iimaana isaanii keessa shakkiin hin jirre وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله kanneen horii isaanitii fi lubbuu isaanitiin qabsoo karaa rabbii keessatti godhan waan jihaanni isaanii iimaanni isaanii dhugaa tayuu himuuf jecha ulaa'ika humu saadiquun isaan warra iimaanni isaanii dhuga'aati warri dhuga'aan islaamaye yookaa iimaanni isaanii dhuga'a isaani warra afaanin amanne je'e kan gara'aan hin amanin kan gubbuma qofaan islaamayee miti قل أتعلمون الله بدينكم si isin amanne jechu'uun diin keessan rabbi beeysiftanii akka waan rabbiin waan isin taatan quban qabnee akkas هيادنا ربين أكا إسن كجبدا بيخا جئين والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ربين وان سمي تربني في دتشي تربن كيس جرهند أد أد باسي بيخا إسات أومي والله بكل شيء عليم ربين كان واهند بيخو يمنون عليك أن أسلموا إسان nuti lolaa mala'etti islaamoyne je'aniiti sitti dhaaddatan قل لا تمنوا علي إسلامكم إسلام ما كيسنين نتن آدتنا جئين سن وان إسن أرقم سيسون دنديني بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان هاتيو ربيت إسن afaanumaanuu amanne jechuu keessanitti isin qajeelche akkas jettanii odoo inni isin qajeelchuu baate takkaayuu isin qunnamsiisuu baate akkas hin jettanii kan iimaana nama keessatti uumu isa waaqa yookaa rabbii in kuntum soodiqiin yoo kan dhuga'aa deemtan takkaa dhugaa dubbattan taatan waanan isiniin je'e beekaa إن الله يعلم غيب السماوات والأرض rabbiin waan samii fi dachii keessatti namarraa fagaate beeka والله بصير بما تعملون rabbiin waan isin dalaydan hunda argee beekaa wanni isarraa dhokatu hin jiru